Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan lama bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mammajji 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu An Bafqaaduu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan ibsa ministeerri barnootaa Itoophiyaa baasee ibsa waldaan fannoo diimaa baase akkasumas walgayii hoggantoonni biyyoottan ba'a afriikaa taasisan irratti dhimmoota adda addaa irratti kan xiyyeeffatan irratti fuulleffata akkasumas immoo qophii torbanii waa'ee fayyaa harkaa qabna. amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera kan dursu oduudha oduu har'aatii fi isa jalqabaatiif immoo gara tujubeetiin isin dabarsa.
akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ministiriin barnootaa naannolee itiyoophiyaa waraanniif walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti manneen barnootaa torbaatamii tokko ijaaruuf ka jiru ta'uu beeksisee jira ministirichi gorsitootaaf kontiraaktaroota waliin marii geggeesseen akka beeksisetti ijaarsi manneen barnootaa kanaa baatii shan keessatti xumurame bara 2016 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti tajaajilaaf qophaa'a jedhee jira ministiriin barnootaatti dabaluun akka jedhetti naannoo walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti manneen barnootaa ijaaruuf hanga yoonaa qarshii biliyoona lamaaf tuqaa saddeet maddeen adda addaarraa walitti qabuusaa ibseera. ministirichi tigraayin ala naannolee adda addaa keessaa manneen barnootaa manca'an kanneen kuma sadiif dhibba sadii ta'an deebisee ijaaruuf karoorfatee jira naannoo tigraay keessatti dhiibbaa waraanee dhaqqabsiisee ilaalchisee illee gamaa gamaa tattamaa geggeessuuf ka jiru ta'uu ministirichi beeksiseera.
Elga warwaraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee asii sochii gargaarsaa taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan dubbi himaan koree fannoo diimaa addunyaa VOA'tti dubbatanii jiru oduun ittaanu waa'ee kanaati.
kaaba itiyoophiyaa keessaa ammayyuu fedhiin namoomaa bal'aan jiraachuu koreen waldaa fannoo diimaa addunyaa beeksiseera yeroo ammaa tattaaffii nageenyaa ta'een abdiin jira garuu fedhiin namoomaa hedduu olaanaadha kanaaf jecha deebii hatattamaa kennuuf waan dandeenye mara gochuuf yaalaa jirraa jechuudhaan dubbii himaan koree fannoo diimaa aliyoonaa siineekoo VOA'f ibsaniiru walitti bu'iinsa waggoota lamaa booda erga uummanni haala cimaa keessa darbeen booda uummanni gargaarsa barbaadaa jedhan jechuudhaan dubbii himaan kun ibsuu isaanii keenedi abaata gabaaseera.
Hooggantoonni biyyoottan gaafa Afrikaa walga'ii roobii kaleessaa Moqaadishoo keessatti taasisaniin duula qindaa'aa ta'e garee hidhattoota Alshaabab irratti taasisuudhaaf dhaadatanii jiru. Tuujubeen gabaasa kana dabalataan qabdi.
Hoogganoonni biyya hollaa Somaaliyaa gumii roobii kaleessaa geggeessan irratti garee hidhattootaa irratti haleellaa bal'aan geggeessamaa innaa jirutti duula Alshabaab irratti oofamu sadhumaa geggeessuuf waadaa seenan. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ka Jibuutii Ismaa'eel Omaar Guleef muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed. gumii pireezidaantii somaaliyaa hasan sheek mohaammadin qophaa'e irratti argamaniiru hoogganoonni kun walga'ii sana booda ibsa baasaniin naannoo to'annaa alshabaab jala ture guutummaa somaaliyaa keessaa walaboomsuuf dhiibbaa isa xumuraa gochuuf waliigalan baatii dhiyoo waraanni somaaliyaaf milishoonni gosoota naannoo deeggarsa haleellaa samiirraan yuunaayitid isteetsi geggeessiteef humnoota gamtaa afrikaan bakkawwan hedduu garee kanaa harkaa gadhiisisaniiru garuu ammayyuu alshabaab naannolee baadiyyaa bakka irraa somaaliyaaf biyyoota ollaa irratti haleellaa oofuu qabatee jira maat biraayidan hundeessaa garee qorannoo nageenyaaf imaammata gaanfa afrikaa irratti fuulleffate kan sahan riisarch jedhamuuti alshabaab somaaliyaa keessa maadheffatus guutummaa naannichaa keessuma keeniyaa keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafate raawwachuuf itiyoophiyaaf jibuutii keessatti illee haleellaa raawwachuusaa biraayidan dubbataniiru.
So this is about uh, Somalia and its neighbors not simply cooperating on the conventional or counterinsurgency uh, battle against Al-Shabaab inside Somalia.
Kanaaf kun dhimma Somaaliyaaf olloonni ishee Al-Shabaab irratti duula farraloota seentummaa geggeessuuf walta'iinsa uumachuu qofa miti. waa'ee caasaa kanneen alshabaabiin maallaqaan deeggaranii fi deeggartoota isaa guutummaa naannoo sana keessa jiranii qorachuu adda baasuuf hojii isaanii addaan kutuuti.
walga'iin kun erga ministeeronni ittisaaf hoogganoonni nagee eegumsa biyyoota arfanii maqdishoo keessatti walga'uudhaan gumii sanaaf qophaa'aniin booda geggeeffame xumura gumii sanaatti aansee hoogganoonni biyyoota arfanii mala qindoomina waloo diriirsuuf hidhattoota islaamummaa irratti tarsiimoo hojii murteessaa ta'e waliin karoorfachuu irratti waliigaluu isaanii ibsaniiru.
mootummaan suudaan nama lammii isee ajjeesee mana hidhaa keessa jiru gallakkisuu isaa yuunaayitid isteetsi mormitee jirti namni abdurraafis abuu zaayid jedhamuu fi lammii yuunaayitid isteetsi hojjataa dhaabbata misoomaa addunyaa kan ta'e joon giraaviilii fi konkolaachisaa isaa nama suudaan abdurrahman abaas guyyaa jalqabaa bara 2008 ajjeesuudhaan. adabbiin hidhaa umurii itti murtaa'ee ture gadhiifamee ture hanga'oonni mootummaa sudaanii wixata dheengaddaa nama kana mana hidhaatii gadhiisanii jiru abukaadoon himatamichaa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame waliigaltee waashingtenii fi kaartuum gidduutti bara 2020 taasifame irratti hundaa'uudhaanii jedhu. adeemsa seeraa iftoomina hin qabneedha kan jedhanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi niit biraayis tarkaanficha irratti gadi yuunaayitid isteetsi ibsa bal'ina qabu akka barbaaddu himanii jiru namootni ajjechaa bara 2008 kana raawwatame irratti hirmaatanii lama immoo namootni himanu yookaan immoo dabarsanii kennanuuf yuunaayitid isteetsi badhaasa doolaarii miiliyoonii shanii. akka qopheessites niit biraayis dubbachuu isaanii ajaansi firaans pirees gabaasee jira karaa biraatiin muummichi ministeeraa ispeen peedroo saancheez yommuu moorookoo daawwatanu warreen mirga namoomaatiif falmanu mormii irratti kaasaniiru sababa mormii kanaa oduu ittaanuu keessatti argitu.
muummichi ministeeraa speen peedroo saancheez innaa daawwannaa hojii moorokootti geggeessan guyyaa jalqabaa madriiditti kan argamu waajjira haadhoo amnestii intarnaashinaal fuulletti leellistoon mirga namaa mormii dhageessisaniiru amnestii intarnaashinaal baatii waxabajjii keessa moorokoon afrikaa kaabaa daangaa speen maliilaa irratti ka du'an dhimma koolugaltoota digdamaa ol ta'anii qorachuu dadhabuun yakka hojjetame dhoksuudha jedhee jira mormii madriid kanarratti leellistoonni mirga namaa. Suuraa namoota du'aniif barreeffamoota qabatanii ba'an gareen mirga namaa kun dhiittaa mirga namaa hedduu du'a seeraan alaaf dararaa godaantotaaf baqattoota irra ga'u hedduu ilaalchisee ragaalee qabaachuusaa ibsee jira. du'i sun kan mudate waxabajjii 24 ennaa koolugaltoonni kuma lama ta'an dallaa daangaa maliilaa gama moorokoon jiru weeraranitti. gareeleen mirga namaa lakkoofsi isaa guddaa ta'uu ibsanis yoo xiqqaate namoonni 23 du'aniiru ispeen poolisoonni ishee humnammaa ba'an gargaaramne jechuun kan haalte yoo ta'u moorokoon dhimma kana laalchisuun callistee jirti.
as yuunaayitid isteetsi kutaa filooriidaa keessatti barnoonni qorannoo lammiiwwan ameerikaa hidda dhaloota afrikaa qabanuu manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiranu jaatama keessatti qoratamaa akka jiru dubbatamee jira dhaabbata oduu kanas dabalataan kan qabdu tujubeedha garasitti darbina.
kabulchaan kutaa filooriidaa roonde saantos. fudhatama dhabsiise barnoonni qorannaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran jaatama keessatti qoratamaa jira kanneen keessaa liyuziyaanaatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijoolleen dandeettii addaa qaban keessatti baratan baaton rook keessa barattoonni jiran barumsa addaa kennamurraa jijjiirama ilaalchaa argachuu dandeenya jedhan. kan filannoo bara 2024tti kaadhimamaa pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaa ta'uu malan deesaantis akka jedhanitti ajandaa siyaasaa leellisa jechuudhaan filooriidaa keessatti barnoonni kun akka hin baratamne ugguraa turan kan barnoota sadarkaa olaanaa addaa to'atu walga'iin boordii barnootaa roobii darbe gosa barnootaa kanaaf bu'uura ofiisaa kan diriirse yoo ta'u bara kana manneen barnootaa dabalataatti babal'isuuf karoorfatee jira.
waa'ee gargaarsa yuukireeniif kennamu irratti mari'achuudhaaf hoggantoonni gamtaa awurooppaa keeviin seenanii jiru oduu xumuraa kanas kan nutti himtu tujubeedha.
Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa kamisaa har'aa Kiyiiv kaga'an uummata Yukireeniif deeggarsa qaban ibsuudhaan yoo ta'u, pirezidaantiin Yukireen immoo waggaa Raashaan biyyattii weerarte waggaa tokkoffaatti humnoonni Raashaa haleellaatti dabalaaf dhiibbaa gochaa jiru jechuun akeekkachiisan. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa fi Yukireen jimaata har'aa deebii gamtaan Awurooppaa walitti bu'iinsa kana laalchisee kennu. deebisanii ijaaruu tattaaffii baraarsaa wabii nageenya addunyaaf iyyata yuukireen gamtaa awurooppaatti makamuuf dhi'eeffate laalchisuun mari'achuuf jiru pirezidaantiin yuukireen volodimir zeleniskii ibsa galgala kaleessaa kennaniin akka jedhanitti raashaan adda waraanaa hanga tokkotti injifannoo argachuu ishee waggaa weerara jalqabde fulbaana 24tti agarsiisuu barbaaddi jedhan misaayilli raashaa roobii kaleessaa biilsaalee mana jireenyaa magaalaa kiraamaatoorsk mancaasuudhaan kanneen biroo torba immoo dooneetsk gama bahaa keessaarraan miidhaa geessisee jira yuunaayitid isteetsi roobii kaleessaa aangawoota daldalaa kanneen waraana raashaa yuukireen irratti banteetti hidhata qaban nama meeshaa waraanaa deddeebisuuf ilma isaa akkasumas garee kaampaaniilee kanatti hidhata qaban kanneen guutummaa eeshiyaa awuroopaaf giddugaleessa bahaa keessaa adda baasuun tarreessitee jirti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina dhaabbanni idilee addunyaa tiraanispaarensii intarnaashinaali gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira waggaa darbee biyyoottan tokko tokko keessatti fooyya'insi galmaa'uusaas ibseera kanneen keessaa biyyoottan afrikaas ni argamu gabaasa heenarii wiiljiilii qopheesse namoo daandiitu isni dhiyeessa.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan Kibbaa, Sooriyaa fi Soomaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Tiraanspaarensii Intarnaashinaaliin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Tiraanspaarensii Intarnaashinaal irraa Roobertoo Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt uh, police and defense sectors, including also here.
humna poolisii yookaan kutaa ittisaa dhaabbilee seera kabachiisan yookiin raakaawwan kan akka mana murtii yookiin qaama haqaa mataasaa dabalatee inistitiyuushinii dadhabaadhaa fi malaammaltummaa qabu yommuu qabaatan balaa yakkaa qindaa'e yookiin rakkina gochi yakkaa qindaa'ee fi shororkeessummaan geessisu ittisuun waan yaadamuu danda'u miti.
Weerarri Raashaan baatii guraan dhalaa keessa Yuukireen irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashaa pirezidaantii Raashaa Vilaadiimir Puutiin isa to'annaa tokko malee aangoo isaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Tiraanspaarensii Intarnaashinaal jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pirezidaantii biyyattii Jaayir Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatii amajjii keessa deeggartoonni Bolsanaaroo pirezidaantichi filannoo injifatamuu isaanii irraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pirezidaantummaa irratti haleellaa deemsisan. Tiraanspaarensii Intarnaashinaal irraa Roobertoo Kukuchka kana ilaalchisees akkana jedhan.
checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations uh, this year and.
Bakka sirni wal to'annaa fi madaallii cheek and baalaansii dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yommuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisanu qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan bahee jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Tiraanspaarensii Intarnaashinaal gabaasaa isaa keessatti biyyoota mataa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaarraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kanaa argate itti dabaluudhaan biyyoota dhibba tokkoof saddeettama tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota shanan dabraniif biyya ishee keessa turerraa kan ka'e sadarkaa kudhanii mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegaal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ataa haga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
Seven of the 24 countries that we see improving uh, are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'insa agarsiisan keessaa torba biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmee irratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'insi itti mul'achaa jirudhas.
Tiraansfaarensi Intarnaashinaal akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoonni wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Mariin waa'ee eegumsaa fi kunuunsa biyyoo irratti ogeessa naannoo Dooktar Kafanii Qajeelaa wajjiniin taasifne kutaa lammaffaan qophii keenya ittaanuudha. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee biyyoo tolchamee akkasumas waa'ee karoora isaan biyya keessatti qabanuu irratti dubbataniiru gaaffiidhaan jalqabna.
Baadiyyaa caala boodammaa argitu hunduratti biyya hundaatti baay'achuurra jira. Hundumtuu gara magaalaatti yaa'urra jira. Yaa kanaa waan niwutireeshiniin achirratti barbaachisu yaa jiruuf wanti gochuun irra jiru naannoo sanaa akkaataatti namni nyaatee jiraatee niwutireeshinaan argatee wanni garuu arba naagiin sun akka bal'atu yaadu guddaarra jira amma asittuu amma reefu amma baay'achuu jira amma pensilvaaniyaatti amma isteetii irratti kan waamamaan amma mataa kiyyaa aanaa hojjetu isteetiidhaaf. Naammaa Filaadelfiyaa fi Piisbark irratti waa'ee guddaa hojjechuu irra jirra amma akkasumatti. Qotee bulaa baay'oota walitti finnee amma wanni goonee keessaa qotee bulaa warra kun omaana oliitii jedhamu warra gurraacha kan isaan kana magaalaa keessa jiran isaa walitti finnee amma sirriitti akka hojjetama gochuu irra jirra. Kana dhagaa amma kan Afrikaa keessatti wanni jedhu kan keenya sagaa irratti yaaduu irra jirra laafuun duratti.
Baay'ee gaariidha. Amma garuma dhumaatti deemaa jirra. Biyya Ameerikaa kana keessatti biyyoonni gabaarraa gurgurama. Gara boroo manaa ofiitti waa oomishachuu kanaaf biyyoon faabrikaa keessatti hojjetamuu hin danda'a. Eessaa fidanii gurguru?
Maalinni asitti ijaarama gabaa gadi ba'ee gurguramee wanni jedhu malee nuti isaan dur caala waa'ee kana calqabnee kan hojjetu Afrikaadha dur dhugaadhaaf. Maalinni dur dur otoo innaa xaa'oon hin jirre dikee horiidhaa foonee hunda foonee maasiitti gannanee isarraa sirriitti galii qotee bulaan argataa ture. Haayii kan nama gammachiisa. Amma maalinni isaan kun kan godhanii waa'een haaraa miti. Ijaaruma horii qaban ijaa teekinooloojii qabaniif. Itti dabalan sanuma itti dabalanii guddisan malee waan haaraa fidanii miti. Maalinni amma fakkeenyaaf hoteela keessa midhaan nyaatamee wanni jedhu badu kun jira. Kan resijiin kun kan jiru jira. Leeftoobariin kan midhaan kun jira. Isa hoteelaa kana walitti fidu irraa fudhatanii godhu achi gashuu. Baala goggogaan kun jira. Galabaan midhaan dhinnaadhaan achi jiru walitti fidu. Daaraa manaa jira. Daaraa manaa kana mataa isaatiif walitti fidu. Achi immoo deebi'aniitu bosona keessa galanii bosonni iddoon ciramnetti biyyoo achi keessaa iddoo tokko fidanii amma kana walitti fidaniitu metirii tokko gadi qofforanii lafa awwaalu. Awwaalanii ji'a lama ji'a sadii afur ga'a gaggagara gashuu isa dhamma deebisanii horii godhanii kan gurguramu.
Saba biyya keessa jiru kanaaf kakaastanii itti darbitanii darbitanii fuula duratti rakkina karaa biyyootiin jiru kana hubannoo karaa biyyootiin jiru kana guddisuudhaa fi rakkina hir'isuudhaa fi yaada maaliitii fi karoora maalii qabdumee qabaa?
Egaa maalinni amma karaa kiyyaatiin waggaa kudha lama hojjedheera waa'ee biyyoo kanarratti biyyatti. Innaan hojjedhu kutaa hundumaa deemee argeera. Waan barbaachisu san amma humna kootii gargaareera. Innis United Nation Food Program kan jedhu jira WFP karaa sana bu'aa karaa sana goonee hojjennee irra gargaara irra baay'ee qotee bulaa muka baay'ee dhaabnee wanni jennee irra haa ta'u malee mukti sun hundumtuu na dargiin galee waggaa digdamamu meeqa ture sana we lost 2.8 million hectares kan dhaabne san hundumaa hin dhaabne inna dargii dhaabate sun hundumtuu hin dhume. Amma maal kana hundumtuu ijaa jiruuf amma yaadni maalni amma taaksifoorsii tokko uumeera moggaa ga'uufi. Kun immoo maalinni fedha isaaniitiin piroofeeshinaalii fedha isaaniitiin inni jenna waan gargaarra kan jedhu ijaa ta'e gloobaal irratti kan uumamee jiru jiru. Amma biyyattis sabguruuppii dhaabne irra asittis piroojektii kana qopheessine piroojektiin oolanii dhumeera. Piroojektiin kun waa sadii qabata. Tokko qonna magaalaa. Lama akkaataatti akkuma haasofne biyyoo kana fanni goonee sirriitti qabnee fuulduratti qotee bulaan itti fayyadamu. Sadaffaan immoo maalinni maarashaa waggaa meeqa baroo maarashaa tokkoon qonnaa. Amma maalinni dhugaa dubbachuuf lafti qabameera hundumtuu. Lafa wanti jiru badaa hin jiru hundumtuu qonna irratti galeera. Inni bosanaas dhumeera. Inni horiin dheeduus wanni ta'eera. Qonna ta'eera. Waggaa soddoma booda dhugaadhaaf sangaa ittiin qotan suni baay'ee rakkisaa ta'a. Maaliif sangaan yoo dheededha qota miti? Lafti dheeduu hin jiru. Rakkoo ijaa ta'eef amma kana jijjiiruun nurra jira. Kanatti harkaan oofanii qotan wanti xixinnoon inni tokko tiilar kan jedhu maashiniin tokko jiru. Amma sheernoon siin godhee arguun dandeessaa ture iyyuu yoo danda'ame garuu ta'uumaan naannoon siin ergaa viidiyoo isaatiin. Siin ergaa kuna hunda goonee maarashaa sana jijjiirree akkaataatti qotee bulaa wanni jedhu sana paayilet eeriyaa filneerraa isarratti hojjechuudhaaf yaa'anii jiran. Kana sadan irratti hojjechuudhaaf piroojektii wanni jirraa. Amma maalinni wanni argachuudhaaf barbaanne laayisensiidhaaf hojjechuu dandeenya as korporeeshin kun yoo dhumee ompolii ji'a ja'a keessatti fandii barbaanne akka argannetti biyyattiin hojjenna kan jiru yaada qabaa kun inni jennaan ani mataa kootiin ritaayirii ta'ee deemee hojjechuudhaaf fedhan qaba mataa kootiin dhugaadhaan.
Hayyee Dooktar kaafanii qajeelaa maqaa keessaniin hin galateeffannaa qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Sababa balaa uumamaatii fi namtolcheetiin kan ka'e jiraattonni Oromiyaa mana isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii tokko ol ta'anii gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaa fi waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa kan addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen torban darbe Dr. Tasfaayee Kababaw biiroo fayyaa Oromiyaa irraa Dr. Nuraddiin Suulee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa kan idilee addunyaa irraa haasofsiiftee turte kutaa lammaffaa. qophii kana deeggarsa dawaa taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Dooktar Tasfaayee irraa eegalla qophiin kun.
Deeggarsa qorichoota wajjin wal qabateetoo jiru. Ministeerri fayyaa maallaqa guddaa baasuudhaan hospitaalota gara 29 ta'anii fi akkuma kana buufata fayyaa baay'ee ta'an godinoota gara sagal keessa jiranii fi qoricha sana tola akka fudhataniif maallaqa guddaadhaan dabarsee jira jechuudha. Kun baay'ee nu boqochiise. Gama biraatiinis EPHI kan jennu dhaabbanni fayyaa qorannoo hawaasa Itoophiyaa. EDK kan jennu emergency diraag kiitiin silaa akka istaandardiitti gara nama kuma shanii yaaluu danda'a guutuudhaa guutuu mitii waan biraa ta'eetoo sanis gara EDK gara dhibba lamaa nuu kennee jira jechuudha. Kunis godinootaa fi rabsameetiin jira boqonnaa guddaa jechuudha kan inni kennee baay'ee jijjiirama fidaa jechuudha. Kun kan raawwate karaa mootummaa federaalaati jechuudha.
Ministiriin fayyaa dhiheenya kan kiliinikoota yookiin wiirtuulee fayyaa naannoo tokko tokkotti miidhaman deebisnee haaressaa jirra jedhee ibsa kenneera. Kan Oromiyaa keessaa lakkoofsaan kan haalli akkasii mudate waan beekamu jira.
Gama riistooreeshinii yookiin deebisanii tajaajilatti kennuu fi karoora guddaa qopheessineetiin jirra. Karoora guddaa qopheessineetoo jirru kana akka nagaan naannoo tasgabbaa'aa deemuun akses gochuu akka itti danda'aniini. Itti deemuuf karoora baafataniitiin jiru jechuudha. Lakkoofsaan amma akka kan isiniin jechuu hin danda'u namni hunduu hin hubataa gaafa nageenyi mirkanaa'e deebisanii ijaaruun kan danda'amu sababii ta'eef bakkee akkasiin itti deebi'amee akkuma naannoo biraatti hojjetu akka hojjetu nullee dursinee propozaala qopheessinee biiroon maallaqaa diinagdee oromiyaallee propozaala qopheessee daataa dhaabbilee mancaan hundumaa nurraayis fudhatee mootummaa federaalaaf dhiyeessee. Deebii eeguutti jira jechuudha. Nageenya akka bu'een deebi'ameen ijaarama yaada jedhu amantaa qabna jechuudha. Kanas ta'ee humna biirootiin akkuma kana humna deeggarsa gara birootiin tajaajiloota fakkeenyaaf hospitaalonni tajaajila dhaabanii jiranii amma yeroo ammaa kan itti deebi'anii tajaajila kan kennaa jalqaban akkuma kana buufanni fayyaallee jira jechuudha.
Gara Dooktar Nuraddiinitti hin deebi'a. Rakkoon jiru humna mootummaadhaa fi namoota amma tokkoon kan furamu mitii jettan. Kanaaf furmaanni maaltu ta'a?
Kassan osoo hin deemin dura kan Dooktar Tasfaa'een hin qabu malee nambaraan harkirraa dhibba ja'aa fi digdamii afur looted and damaged kahatamanii ka caccabas health postiin ka gubatan immoo dhibbaa fi jahatamii saddeeti waliigala dhibba torbaa fi sagaltamii lama health facilitiin wan dalaga irratti hin jiru jechuudha. Kana deebisuu jechuun is not an easy thing.
Keessattuu odeeffannoo isaa argattan.
Odeeffannoo kun qabatamaadhaan ka argame. Wanni kun ka furamuu danda'u bakka lamatti qooddeetiin jira. Uummanni Oromoo diyaaspooraa jiru wanni kun is about humanitiiti waan ilma namaati. Ati abaluudha ati abaluun barbaachisu hundi keenya bakka jirru takka taanee ka'uu qabna. Diyaasporaan Oromoo biyya alaa jiru. Irra hedduun awareness hin qaban. Irra hedduun isaanii rakkoon kun guddaa ta'uu isaan beekan. Ammarra amma haasawaa jira sooshaal miidiyaa irratti dhimmi kun. So diyaasporaan biyya alaa jiru Oromoon bakka jiruun hundinuu tokko tahee piraayoritiin keenya dura kana tahuu qaba. Uummanni biyya keessa jiru immoo oppas namoonni Oromoonni qabeenya qabanis dhaabbileenis adda addaa uummata isaanii bira kan dirmachuu danda'an amma. Biiroon Oromiyaa Fayyaa hojjetaa jira. Kanarraa daran cimee akka hojjetu ammas ni gaafadha. Maaliifi amma uummanni beektaa gama magaalaa dhufaa waggaa deemu rakkoon kun ballachaa akka gaariitti ilaalamuuf deema. Saniif ammumaan nuti. Bakka jirrutti hojjechuu qabna. Addunyaadhaafis iyyuu qabna. NGO hedduu jira gargaaruu ka barbaadu. Hegareedhaafis maal goonaa isaaf yaaduu qabna. Bakka sanitti deebisuu, rihaabiliteetii isaan godhuu irratti bakka jirru hundi keenya cimnee hojjechuun barbaachisaadha. Takkummaan keenyaa fi Oromummaan keenya chaalenjii ka godhamu amma.
Xumura marii keenyaa irratti Dooktar Tasfaayee waan itti dabaltan yoo qabaattan.
Rakkoon amma naannoo Oromiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee keessootti akkuma kana daangaa gubbaa irrattis bakka adda addaatti yeroo adda addaa hoggoottan darban kana keessatti mul'ate. Akkuma kanas immoo hongee guddaan naannoo keenyatti mul'atee jiru kuni hawaasa keenya baay'ee gaaga'aa jira baay'ee miidhaa jira jechuudha. Rakkoo guddaadha fayyaa wajjin wal qabatee akkuma kana warri fayyaa deeggaran baay'eetu hin jira isaan irraa miidhaan gahaa jiru miidhaa. salphaa mitii jechuudha. Miidhaa cimaa jiru kun immoo mootummaan akka mootummaatti waan danda'een qabeenya biyyattiin qabduun deeggaraa jira. Dabalataanii qaamotiin adda addaa warri deeggarsa kennan idil addunyaa irratti kan kennan naannoo keessatti kan kennan akkuma kana waldaan siivikii adda addaa biyya hambaa jiran akkasumas asillee jiranii oromiyaa irratti yeroon hojjetan amma jechuudha. Qaawwii jiru bal'aadhaa akkuma kunoo oromiyaa fiizishaan asooseeshin fi oromoo intarnaashinaal heelth jiran kun. Ga'ee guddaa taphachuudhaaf itti galanii hojjetaa jiranii waan jirutti qaawwa jirutti humna jiruun akka nu deeggaran bal'aa barbaannaa wajjin hojjechuus hin barbaannaa jechuudha. Kana gaafa jennu uummati nyaata barbaadu nyaataan dhaqqabu qaamni danda'u uummata uffata barbaadu uffata akka argatan uummata qoricha barbaadu qoricha biraan ga'uu akka danda'an. Ogummaadhaanis immoo namni hojjechuu barbaadu yaadaan gorsaan dhukkubbiin miidhamuun saba kanaa itti dhagaamee sirrumatti akka itti galanii hojjechuu barbaadanii nuyi yeroo kamiyyuu wajjin hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna. Akka karoorfannetti waan salphaa miti waan bal'aadha hojjechuudhaa qabna jenneetoo kan yaannu dhaabbileen fayyaa lakkoofsa yeroo adda addaa miidhamuudhaan hatamuudhaan akkuma kana tajaajila dhaabuudhaan. Hawaasa kan miidhu baay'ee jira lakkoofsa egzaaktilii akka kana jechuun yoo ammas hin barbaachifne ta'ee bakki itti deeggaramu bal'aatu jira sababii ta'eef qaamotiin fedhii qabanii fi uummata kanarraa dhalatan akkuma kana uummata kanarraa dhalatanii qaama biroo wajjiniin immoo hariiroo gurguddaa qabanii yoo dhufanii nu deeggaranii yoo nu wajjin hojjetanii biiroo fayyaa oromiyaa yoo deeggaranii fedhii guddaa qabaachuu fi waliin taanee hojjennee immoo uummata kana rakkoo keessaa baasuu akka qabnu yaadiin an qabu.
Dooktar Tasfaayee Kibaboo Biiroo Fayyaa Oromiyaa irraa akkasumas Dooktar Nuraddiin Suulee Waldaa Ogeessota Fayyaa Oromiyaa kan sadarkaa addunyaa irraa yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hiree kana nu kennuu keetiif galatoomi Dooktar Tasfaayee asirratti argamu keessatti galatooma hundi keenya bakka jirrutti haa jabaannu jira.
Ayyee galatooma galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo daatkoom jedhaati nu ergaa wajjinuttuu keessaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.